turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda rwose tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese yacu ya youtube instagram na x ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe icuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ingenieur eric biribuze umurundi afise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro niwe yegukanye agashimwe kitwa community service award ako gashimwe azoronswa mu ntango z'umwaka uza amerika igaha umukozi yakoze ibikorwa by'intashikirwa biciye mu bumenyi bwiwe ni agashimwe kaje gakurikira kandi eric yaronse mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kitwa black engineer of the year eh, gahabwa umu engineer umwirabure yakoze ibikorwa by'intashikirwa mu gisata ca science ubuhinga bwa none n'ibiharuro muri amerika twamutumiriye rero twabatumiriye rero ingenieur Eric Biribuze uno munsi muri muri isanga asanzwe ari umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusange mu kigo Corning caha muri Amerika Eric kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage
ndabashimiye murakoze kubona mumpaye eh, uyu mwanya kugira natwe tuyage n'umunsi yego kandi tubanze tubakeze kuri ako gashimwe kaba ko mwaronse mu bibiri na cumi n'umunani kaba ko mwamaze kumenyeshwa ko muzoronka ariko muzokwakira mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane turabakeje ku ijuru rya amerika
murakoze cyane namwe kubona mudukejeje ego akabazo ka mbere ah, agashimwe muzoronka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane baramaze kubamenyesha ko muzokaronka community service award n'agashimwe nyabaki gahabwa nde kakaron- ka- katangwa hisunzwe kigayerika Eh, reka nakababwira en fait aka gashimwe kitwa black engineer of the year in community service aka gashimwe ni ukuvuga yuko bagaha umwirabure w'umu-engineer yafashije cyane eh, ubuhinga bwa none mu bandi mu bandi bantu kugira abiteze imbere abiteze imbere mu kwaruka abiteze imbere mu, mu aho baba rero mu bikorwa twe twashoboye gukora ah, kuva ndonse agashimwe ka mbere wari wavuze ko mu bihumbi ah, mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani naciye ntangura ah, i- i- ah, ikintu bita ngo aka- aka- ikompanyi tegera profi kugira ngo mfashe ugwaruka iyo kompanyi iyo organization yitwa stella hanyuma rero tumaze twaramaze imyaka yose dufasha ugwaruka kugira ngo rugire ubuhinga bwa none ugwaruka mu burundi mu rwanda na cyane cyane no ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ariyo mba nicyo rero ako gashimwe bampaye kugira bashime ibyo bikorwa byo guteza imbere ubuhinga bwa none muri ko- mu makominoti mu kubyita mu makominoti ego mu kibano hanyuma ah, ibikorwa nyamukuru mwakora mukora biciye muri mutubwiye ko ryitwa stella iryo shirahamwe ryanyu ego Eh, ishyiramo ryitwa mhm.
yitwa stella iyo stella eh, en fait ndabivuze mu cyongereza ni science technology entrepreneurship leadership academy ibyo rero twashatse gufata cyane muri iri shyirahamwe twashatse kugira ibintu by'amarobo iyo rero umuntu avuze ibintu by'amarobo abantu bibaza yuko bikomeye cyane ariko mu buzima bwa minsi yose dukora ibintu byose dukora bikoreshwa n'amarobo ibyo rero twifujije twashatse kugira dufashe ugwaruka utangure kwiga ibyo by'amarobo bakiri abana batoya cyane iby'amarobo rero birafasha abana kugira ngo bamenye ubwenge muri mu buhinga bwa none birabigisha ibiharuro birabigisha ingene umuntu ashobora gukoresha amaboko gukora ibintu birabigisha bimwe bita programmation ah, birabigisha no gukorana no gu- no gu- gukora ba- mu tugwi ibyo rero nibyo twatanguye ko kandi turabye ingene abana babibona abana urazi ko bakiri bato bakunda ibintu bimwe twita amajuwe ivyo vy'amarobo bimeze nk'amajuwe ariko birabigisha ubwenge bwinshi cyane Yego.
ubwo bwenge rero Yego. hanyuma um, i- i- nko mu burundi mu rwanda mubikora mu gihugu cyose c'uburundi no mu rwanda canke hariho intara zimwe zimwe muri mwo mu rwanda duhere mu burundi hama muce mutubwira mu rwanda Eh, reka dutangure mu burundi mu burundi twagize ibi porogaramu yitwa pilote Eh, twakoranye n'ishure ry'ibururi ah, ryitiriye musenyeri bududira ibyo rero twarakoranye ah, n'abantu bo ngahanye tuka- turazana ibikoresho tukagirisha amaprogrammation dukorana rero n'abana ah, bo- b'abana bato hanyuma kugira turabe ingene babikunda twarakoranye twaragize abo bana n'ubu iyo bumvise marobo baca bashaka ah, ko tubandanya iyo porogaramu rero twayitanguye mu- mu- ah, haheze imya- ah, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri tuzoshaka rero gusubira tuyibandanya muri uyu- ah, muri muri uyu mwaka mush- mushashuza amace turaba ahandi two two- ahandi twogenda ku yandi mashuri Mm. hama mu rwanda naho mu rwanda rero ah, mu rwanda niho twari twatangura twatanguriye mu rwanda twakoranye n'ishure ry'abanyamerika ryitwa bright school ahantu hitwa i muhanga hanyuma iryo shure rimaze kugira ah, kuva kuri iryo shure duca dukorana rero n'ayandi n'abanyeshure bo muri muri universite ah, kugira ngo batu- batu- tu- tubigishe bigishe abana batoya kuva tugeze mu rwanda twatanguranye imigwi ibiri ubu tumaze gushika mu migwi irenga cumi kandi tumaze gukora mu ma- dukora n'amashuri menshi twatangura ngaho i muhanga turakora n'amashuri i kigali Ah, ikindi kintu gikomeye twashoboye gukora mu rwanda dushaka no ku- twifuza gukora mu burundi hariho i- ah, ishyirahamwe ry- rifata ayo marobo baka- abany- abanyeshuri bakagira competition kompetisiyo rero ya mbere yo mu rwanda nicyo twakoranye na- n'inzego zo mu rwanda kugira ibe rero yarabaye uyu mwaka ego urakoze cyane ego urakoze eric Ah, mu kanya uraza kutubwira ingene wiyumvise bakikubwira ako gashimwe kuko uru- uratubwira ibikorwa byavuye mu gashimwe ka mbere Ah, mugabo rero hari benshi cyane batwandikiye tumaze gushira ko ku mbuga bumenyi zacu ko twagutumiye batwandikiye bashaka kukubaza barenga ijana na mirongo itanu reka abari bo duha akanya cyane cyane turahera kuri rodrigue rodrigue ikaze ku ijwi ry'amerika rodrigue uratwumva mugisha rodrigue uri ko ku murongo wa telefone rodrigue ababe baraturabira mu buhinga bw'ivyuma ko akiharata hari twakire bayubahe wewe turi kumwe bayubahe ikaze ku ijwi ry'amerika yego Eh, uhereye ga bayubahe
byemerewe mu gihugu cya kenya kenya amajahe nairobi
eh, eh, kiyambu ikiyambu ndahabona yego nuko rero akabazo eh, ku ncabwenge heki bari ibuze
Eh, nashaka kumubaza ku byerekeye amarobo nkiri mu burundi sinzi ko ari we yabikora hariho ishure yatwigisha yari mu kumutanga hariho n'umugwi w'abana bigeze kugenda kubikora kugira amahiganwa muri amerika sinzi rero ko ari we yari yatanguje iryo shuri ndabyibuka neza rero nanjye nariko ndabaza nkacu hariho abantu benshi imigwi y'abantu abarundi bakiri batoya bari mu mashuri ngaha muri kenya sinzi ko nabo bubiyumvira ko bakagura nabo bagashikirwa
yego urakoze ugira umunsi mwiza ngaho ki- kiyambu muri kenya kwa hari ibikorwa byinshi urumva ko n'amamoto ariko araduciramwo mu- mu kiganiro cacu ugira umunsi mwiza ariko arahika kwishure
ego bisaba pascal kuguma ku murongo yego Mm.
urumva numvise ko ari ibibazo bibiri ikibazo cya mbere cy'iryo shure ah, ryo kumutanga cyangwa yavuze iryo ntitwakoranye naryo ah, ntitwarikoranye naryo Ah, ariko ku kibazo nyamukuru Mm.
ah, cy'uko ah, abana baba bari kumwe muri kenya baba bifuza kugira iby'amarobo ah, ko ingene twokorana twabafasha Ah, i- uyu mugwi nagize wa stella ufise ushaka ku- kwaguka Ah, ushaka kwaguka kandi nta na hamwe twimiriwe kitwimiriye eh, urazi ko ibintu byose biva mu buryo ibintu biva no mu buri ah, ni- n'imfashanyo umuntu ashobora kuronka yego rero ni ibintu bishoboka ingene rero tw- twebwe dukora ah, ikintu ki- ibintu bibiri bi- ibintu bitatu bikenerwa cyane kugira ngo tu- dufate dukore ibikorwa icya mbere namfe n'abantu bitanga tukabigisha kugira bigisha abandi bimwe bita abavolontere Mm.
Eh, abo rero wumva ibi by'amarobo naho bi- womenga birateye ubwoba ni ibintu umuntu aguhaye ak- abibyigishije ibintu byoroshe Mm.
Eh, turonse Eh.
abantu badu- eh, yego hanyuma icya kabiri Mhm.
icya kabiri n'amahe- na- ni- ni ni imfashanyo z'amahera wumva tura- tura- tura- turarondera hirya no hino hanyuma kugira ngo tuto- turonke ibikoresho bashobora gukoresha ibyo rero nicyo gituma twatanguye ku mashuri pilote hanyuma tutanguye kwerekana i- aga- i- i- akamaro kugira ngo tuze tura- turagenda ku yandi mashuri ariko ibyo ni ibintu twumvira cyane kugira dufashe eh, gusa pana ako konye twashikiye dushaka gufasha muri ibi bihugu twatanguye ko n'ahandi hose muri afurika yego urakoze cyane ingenieur eric turakira na pascal mvuye kure dusaba elias kuguma ku murongo wa kane pascal ikaze ku ijuru ry'amerika
yego murakoze murakoze cyane uhererega pasika
ngenda aha muri mozambique maputo mozambique maputo twakuzaniye eric biribuze akabazo kuri we
yego Mm.
ikibazo nagomba gukundereze ko nicyo wonyine cyerekeye ukuntu ngokoragura akarere Mm.
akadushikiriza ngaha turi- turi maputo kugira ibyo byigwa natwe tubikurikirane Mm.
sinzi ukuntu yo- akabishyira nko kuri interinete ku buryo dushobora kubikurikirana Mhm.
kuko ibyo- ni ibintu byofasha twese urwaruka tuba dufise kazoza yego Eh, reka aratubwira nimba eh, ibya robotisme byoshoboka ko abitangira kuri internet ugira umunsi mwiza ngaho maputo eh, pascal Eh, murakoze cyane ego elias ubu uragumye ku murongo gato eric abanze yishyura ikibazo kivuye i maputo eric turabasubije mikoro
egome icyo cyiyumviro ni cyiza kandi icyo cyiyumviro nicyo ni uko twatanguye twebwe twatanguye rero ah, kuri- nababariye yuko dufite ama- ah, ah, amaporogaramu mu rwanda menshi ngene twayatanguye twatanguye dukoresha zoom twatanguye dukoresha abantu bari ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ko muribuka mu myaka muri iyi myaka iheze eh, kubera cya kiza ca- ca covid abantu ntitwashobora kugenda ah, kugenda ibintu byoro- byari byoroshe kugenda ariko rero twaratanguye guha abanyeshure inyigisho dukoresheje zoom ibyo rero wavuze ni ibintu twiyumvira neza cyane Ah, tura- tu- nu- kandi nuko twibaza bishobora ku- kugira biteze imbere ah, i- dufate ibikorwa tuko turakora kugira bishyikire abantu benshi icyumviro cyiza ah, turafise ah, ah, website nda- ndayitanga ngaha anye kugira mu- muje kuraba aho dukorera turashobora kuraba ingene twokwagura ibi bikorwa byacu dukoresheje ah, dukoresheje i- i- ingene wabisabye ah, internet ibintu bya gutyo Eh, iyo iyo iyo web eh, ni iya- ni yagute kugira ngo nimba hari ushaka guca kubitiza kw'akajisho ngo arabe yuko ubwo bumenyi ushobora bwa eric witubwira iyo iyo- iyo web yitwa stella inc org Mm. Yego.
delainc.org murakoze cyane twakire na elias ku yundi murongo wa telefone elias ikaze ku ijuru ry'amerika
Eh, yego uherere ga eliya
je ndi muri Lilongwe muri Malawi.
rirongwe malawi twakuzaniye enjeniyeri eric biribuze ni umuhinga mu bya siyansi ubuhinga bwa none ubushakashatsi ibiharuro iby'amarobo u- ikibazo kuri we rero
Ya, nashaka kumubaza ukuntu natwe no muri Lilongwe dushobora kuja turiga ubumenyi ariko namaze kumva ikibazo Eric yashikirije yacishuye Eh, ama igisigaye naco turakenera ko tudupoza twiga ubumenyi hagufi hagufi na hagufi Eh, tukabituma dushaka ubumenyi Mm.
yego ngira yego Eh, ndabyumvise ahubwo ikintu ikintu cyiza numvise ngaha birangiroheye kumva nshobora kuvuga ikirundi n'abantu bari muri ibi bihugu byinshi sarinzi yuko ah, abarundi twa- iki- dushobora kuvuga ibintu ururimi rwacu turi muri mozambique muri kenya muri malawi Eh, Ah, urumva rero birampaye ingene nshobora kwiyumvira ibihugu nk'uko twavuze tu- tuzoza turagura buhoro buhoro mm, ariko two turagura turabona yuko ah, ababikeneye ari benshi kandi bari henshi yego nuko rero hanyuma ah, na- mu kanya nari mvuze ngo turaza kukubaza ingene wiyumvise umaze kuronka ubwo bushimwe n'ubushimwe twoshira mu rwego rw'ubushimwe bwa siyansi kenshi usanga birabure bat- tubivuge muri urwo rurimi nta kundi bada- bataronswa cyane rwose canke bataronka wiyumvise gutega ehike mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubunye bakaba basubiye kukugomwa bakibikubwira wiyumvise gute
urumva agashime nk'ako urumva yuko kaku- kagira karyoshe cyane narumvise yuko ari batari kubashimira jewe gusa bariko baradushimira ah, iteka ry'umuryango wanje iteka ku gihugu cy'u Burundi cyatwibarutse na kare ngo barayamaze nk'uworera yokuza n'iteka kandi kubo dusangiye imirimo y'iminsi ya none eh, imbere n'abashyira imbere ubu buhinga bwa none naciye mbona yuko ubuhinga bwa none barabushyira imbere babushize imbere muri leta zunze ubumwe za amerika iki gihugu cyateye imbere cyane kubera ah, ibi bintu bya- by'ubuhinga bwa none ni gute rero twebwe twavukiye muri afurika twoshobora na twebwe kuvyiyumvira kugira ngo dutangure kuvyiga tukiri abana bato kugira duteze imbere ibihugu vyacu urumva naciye mbona yuko inguvu ndabishiramwo bazihaye izi- iyindi iyindi ah, intege Mm, yego Eh, nico nico numva ibi bi- iki- akagashimwo Ah, si akanje gusa ni ak'ibikorwa twakoze nako kwerekana yuko aho tuva kameme dufise eh, ubushobozi bwo gushika ku bintu vya kure kandi dush- dukoranye cyane dushobora guteza igihugu cyacu imbere ibihugu byacu imbere kubera ibi bikorwa turiko turakora Ego. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Daniel Bonaventure. Ban- Daniel ikaze ku ijwi rya Amerika.
yego turabakiriye Uhereye ga Daniel.
rere hano i rwanda Mu Rwanda havugwa amaki.
u rwanda turabona aha gace noneho nta mvura yaguye Ego. Nuko rero ibibazo kwa Engineer Eric eh, biri buze amaze kuronka agashimwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani azuronka n'akandi byose ni ibikorwa vyiwe vy'intashikirwa mu buhinga bwa none siyanse ibiharuro robotisme n'ibindi akabazo rero
akabazo kanje ndagira mbaze uwo mutumire Mhm.
Ah, ese abona hari igihe natwe nk'abanyafurika tuzagera tugakora amarobo tuka- tukagera ku rwego rwo kuyohereza kuruta kuyatumiza abona bizafata nk'igihe kingana iki ni cyo kibazo cyane nagira ngo mbaze umutumirwa urakoze ngaho mu Rwanda Daniel ugira umunsi mwiza
yasaze nabi ugira umuntu mwiza Ego.
Da- Daniel, gi- icyo nashatse kuvuga ng- navuze na kare amarobo adutera ubwoba ko tuyumvira gusa nka bimwe tubona mu mu, mu masinema cyangwa tubona ibintu bikomeye ubuhinga i- ibintu dukoresha iminsi yose birakoresha amarobo Ha- hariho nk'abantu usanga mu mu nzu yabo bafise nk'agatelefone babwira ngo iri saha rya- ni saha nya- nyabaki kajya ka- kajya kuma ni robo Mm.
robo rero ni ingene ubuhinga bukoreshwa umva ni ikintu ukoresha bimwe bita programmation rero nivyo ushatse kwigisha abantu guprograma ikintu kigakora ibintu bikurikijwe n'ivyo wayi- wayibwiye ibyo rero utanga kubigisha abana bakiri bato nk'uko onye Baka- bakamenya rero n'ibyo ba- ni- n'ivyuma ba- babikoresha ibi bintu bizodusaba umwanya muniniya birasaba uburyo ariko cyane cyane bisaba umwete umwete bika- bigaca bigira n'ubwenge rero bitanguriye ahantu hakiri hato aba bana bakura bafise ubwo uwo mwete bafise ubwo bwenge bashobora yu- bashaka yuko bashobora kugenda mu mashuri akomakomeye kugira ngo bazane u- ubwo ubwenge mu- mu bihugu byacu tugaca dutera imbere rero sinibaza ko ari ibintu bizota- bizotwara umwanya munini ariko birasaba yuko tubijyamo ah, m- cyane
Eric aha uti isaha iki nuvuga ngo n- abantu bahora bibaza ngo robo ukibona kiko kiragenda n'ivya birobo vya Sofia na vyande na vyande n'ubu nicaye nicaranye n'amarobo canke n'ubu telefone yanje ndayifise ndafisemo robo nivyo ushatse iyo kuvuga telefone ya- iyo telefone yawe ira- irafitemo robo Eh.
aho mbarira uvu- uvuga ngo siri nkubarire isaha iyo ariyo cyangwa n'umunsi ha- ko hava hagwa imvura cyangwa hari izuba Eh.
hajya n'amarobo aba ariko arakora Mhm. Yego, urakoze kuduha umuco kuri ico Eh, twakire na Silvestre ku yundi murongo wa telefone Silvestre ikaze ku ijwi ry'Amerika
Eh, murakoze cyane turashimiye kandi turashimiye na Eric ku ntererano yakoze kuko by'ukuri Uri he?
ikintu ariko arakora ndi muri Kenya ndi umurundi ari muri Kenya yego duga ku ijambo uti ikintu ariko arakora
ikintu ariko arakora cyadushimishije cyane kuko mu ubiravye incabwenge nyinshi z'abarundi iyo zigiye mu mahanga zika- zikaronka ubwo bumenyi baca bagomba kubukoresha yo hariya hanze gusa ntibashobore kwibuka mu bihugu byabo ariko uravye uwo Eric hari intererano nini iyo ariko arakora mu Burundi kubona ariko arafasha abana bato kumenya icyo bita robotisme ariko arafasha muri East African mu Rwanda yarashitseyo ico kintu two kimutera kw'intege ariko ndagomba kumubaza none nka Eric afise intumbero ntikumbure nkumbure agwize nimba ari umwarimu ko ariko arabyigisha agwize abandi bashobora kubimenya ba- bashobore kuguma bigisha bitera imbere mu Rwanda mu Burundi muri ibi bihugu vya Afrika afise intumbero ko iyo kugwiza abashobora kumenya ubwo bumenyi bwiwe kugira ngo bagwize ubumenyi muri ibi bihugu byacu murakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya Mm.
murakoze Ico kibazo- cyane icyo kibazo fa- uvuze nicyo rero kik- ni ica- ikibazo gikomeye cyane urumva ibi bikorwa ndiko ndakora ndabikora sindi jenyene kandi sinifuza kubikora ndi jenyene urumva twaragiye aba- ari abarundi ari abanyafurika muri ibi bihugu nyene biteye imbere hanyuma twaragize amahirwe ah, yo kubona ibintu ah, tu- tutari dushobora tutari dufise muri afurika ariko kubera urukundo dufitiye ibihugu byacu kubera urukundo dufitiye bene wacu dutegerezwa kwiyumvira ingene dushobora kuko gufasha izi nguvu dufise tukazikoresha cyane mu bihugu byacu ko navyo nyene bigatera imbere kubera ibi bihugu byateye imbere nta kindi kiturusha biturusha yuko bashoboye kuronka eh, abantu bajya hamwe bakagira imigambi itomoye bagashobora gutera imbere natwe turashobora kubikora kandi tuko turabigerageza rero iryo icumbagije ahubwo genda kibagije abandi turi muri diaspora bameze nka jewe kugira ngo dufatanye izi nguvu nk'aka gakompanyi nitwa stella karakeneye inguvu si inguvu za je jenyine kubera icyiyumviro mfise ni uguteza imbere no- si ibihugu gusa ariko ni afurika yose ariko kugira tubi- tubigire turakeneye abandi ko babifa- ba- tubifatanamo turakeneye ko abandi bazana ubwo bwenge bwabo twashira tugakorana hamwe turakeneye ko abantu bazana uburyo bazana inguvu kugira ngo dufate ibi vyiyumviro tubi- tuze- tubi- tubishyire mu bihu- mu bihugu byose kandi birashoboka I- i- aka gashimwe rero kampaye kayerekana yuko uyu ubikoze naho uba uri umuntu umwe bashobora kukwere ku- gufata ako karerero bakakagira bakagaha agashimwe umuntu wese arashobora kuronka aka gashimwe agashimwe ni ukwerekana i- ingene i- uburyo inzira y'ingene twese twafashanya tukagaruka mu aho abana abantu urwaruka gu- gu- eh, ruzoza rukagira eh, ibi rukoroherwa kugira ngo ru- rufate iyi mi- ibintu by'ubuhinga bwa none bubigire kuruta twe twabigize twe twabigize tukuze birashoboka kandi nivyo nivyo mfise mu- mu- muri ku giti cyanjye jenyine ndabifite ariko ndifuza ko n'abandi kwifatanya kugira tubikore twese kugira inko byoshobora gutera imbere mu bihugu byacu nibaza ko silivestre hari nairobi muri kenya yaronse inyishu ku kibazo ciwe tukakira na rugaba emmanuel emmanuel ikaze ku ijwi rya amerika
urugo afise ni umunyarwanda utuye kampala uganda ikiganiro nagikurikiranye nanasomye ako gashimwe ko yahawe turamukengurukiye icyo namusaba ni uko yazaza n'inaha muri uganda hari abadiyasibora b'abarundi abanyarwanda hari impunzi z'abarundi abanyarwanda hari n'abakongomani bumva ikinyarwanda ni uko yaza n'uwo mugambi akawutangura inaha ngaha muri uganda kandi ikindi twamusaba ni uko twakora netiwaka cyangwa se tugakora umurongo abantu b'abadiyasibora bose bahuriraho noneho buri muntu akajya azana icyo afise akakigabana cyangwa akagishayaringa na bagenzi be basize mu bihugu bya afurika murakoze uri kuvuga mugabo ku by'amarobo kuko urumva niwo murima arimwo umutwaye mu bindi ngira ngo ntibyomworohera ko amaboko yiwe ava ahari agashika mu bisata byose bitandukanye
none ku by'amarobo urumva n'ibyo bya tekinoloji urumva uko biri kose n'inaha ngaha turabikeneye kuko kompiyuta ubu nizo zikora ibintu mu nganda cyangwa se mu mahinguriro abavuga ikirundi ahantu hose amarobo niyo akora n'inaha rero nk'ubwo aje akabitwigisha n'akazi kabyo ntabwo ari ako gushakisha karahari kenshi twabikoresha kuko nk'ibihugu bya east africa birimo biratera imbere cyane mu by'amahinguriro byafasha cyane n'inaha ngaha muri afurika kuko iyo ngiyo bashobora kuba batabikeneye cyane nk'uko inaha babikeneye kubera ko inaha birahari ni bikeya cyane murakoze urakoze cyane ugira umunsi mwiza yego murakoze
icyo kibazo ni cyiza cyane urumva ahubwo reka icya mbere na mbere igihe nshimire ijwi rya amerika ryamuhaye ubu bushobozi bwo ushobora kuvugana n'abantu ba hirya na none nk'uko nabivuze kare ndetse nari nzi abantu mwese muri benshi ingene muri muri ibi bihugu byinshi urumva rero wowe wambariye ko uransabye ko noza muri kampala cyangwa muri uganda ngira ngo en general kubera hari abantu benshi bo muri diaspora yewe ndabikwemereye sinzi igihe sinzi umwaka ariko ndabikwemereye uzoza n'uyu mugwi wacu muri kampala kuraba ibyo dushobora gukora ibyo ndabyemeye muri iri jwi hanyuma ikindi ruba rwavuze ni yego n'ibyo bijyanye n'ikindi kibazo cyari cyaje ni ingene dukorana n'abadiyasipora ibyo vurema ni ibintu bitagoye kandi bitoroshe ariko ikintu nshaka cyane cyane kubona nk'ubu dufise aka gashimo kandi dufise ibikorwa bigaragara ni ibyo rero ushobora kugenda ukabwira abandi bantu ukavuga ngo none ibi bintu uko biri birateza imbere aka karere twashyizemo ni gute twafatanya namwe ko namwe mufise uburyo kandi mufise ubushobozi mwoza tukifatanya kugira ngo tubigire bininiya cyane nibaza yuko ari uko tuzobikora simfise ingene bitegereza kuba ubunyene ariko ibi bikoza twatanguye nibyo nitwa kwita ko ari fondasiyo ariko ndabyifuza cyane yuko dukorana n'abandi kugira ngo ibyo ibintu bitera imbere ahantu hagutse hariho utwandikiye ariko atwumviriza ari mu ntara ya Ruyigi mu burundi atubwiye ngo mbariza ntiyashimye ko izina ryiwe turivuga mbariza erike ubumenyi si bwo bubuze ariko amahirwe niyo akenshi usanga abana bavuka ahantu hatagira amafaranga ariyo badafise mbega erike amashuri yiwe yayigiye hehe ashaka kumva iyo waciye kugira ngo ushike aho ugeze ubu erike biri buze
icyo kibazo kirakomeye kandi ni cyiza jewe navukiye mu ngagara i bujumbura hanyuma niga amashuri matoya ahantu bita kuri kopiko mu ngagara hama ndahavuye ngenda kwiga muri segondere ahantu bita kuri college notre dame gitega ndibuka ko iryo shuri rimaze guhindura izina ndibaza ryitwa lisedo nyabiharage ubu unyu ngira ngo hanyuma rero nize hanyuma ndahavuye cyangwa na kwiga mu bushinwa niho naronkeye ubujeniyeri mu bushinwa hanyuma mva mu bushinwa nza kugira kwiga ibintu by'ubucuruzi mu metirize muri leta zunze ubumwe za amerika rero ikibazo igituma gikomeye ni umunsi naronse amahirwe ya mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nararavye ingene umwana yavukiye mu burundi mu ngagara umva nta buryo bwinshi natwe twari dufise ashobora gushika muri leta zunze ubumwe za amerika akagira amahirwe nk'ayo ibyo si ibintu byoroshe none ni gute umuntu ari mu ruyigi nk'uko yatwandikiye umwana atagira amahirwe adafite intuze yoshobora nawe kugira urugendo nk'ubwo nagize icyo nicyo cyumviro nyamukuru cyatumye intangura iri shyirahamwe ryitwa sitera iri sitera rifasha abantu bose rifasha abantu bari bose aho bari bikeneye abantu gusa bafise umwete n'ubushakashatsi kandi bigahita bijyana n'uburyo dufise n'uburyo tuza turaburonka buhoro buhoro ariko nicyo cyumviro cyari gikomeye ni gute twafasha umwana wese aho ariho hose mu buryo bwose yavukiyemo atabufise cyangwa abufise afise umwete afise n'ubwenge twamufasha kugira agire ubushobo agire chance amahirwe nkayo nagize ko kugira ngo ngire amahirwe nayo nagize byavuye ku bintu byinshi ariko nshashaka ko nushyiramo ishyirahamwe rigira umwete kugira rihe amahirwe abantu benshi bashobotse niyo rero nicyo gituma icyo kibazo gikomeye cyane ko nicyo cyatumye nicyo nari mfise ndonsa agashimwe ka mbere ni gute abandi bose bashobora kuronka nk'agashimwe kugira bagira ayo mahirwe ifu ko ibintu tubikora nabonye ko utegereza kubikora ushyizemo umwete ushyizemo ishyirahamwe rero nicyo kintu kiri mu mutwe wacu gituma dukora ibikorwa dukora umukunzi wacu ari mu burundi nibaza ko ya ronse inyishu ku kibazo ciwe kandi yatubwiye ko akiri muto nawe nyine turamuteye intege nimba ashaka kuja mu birenge vya Eric biribuze aramwumvishije yuko atakinanirana iyo ufise ishaka twakire na Alex duca dusaba Desire kuguma ku rundi murongo Alex kaze ku ijuru ry'Amerika
Ego mwakoze Eh uhereye ga Alex
ni mu Burundi neza neza mu Cibitoke cya Bujumbura Cibitoke ca Bujumbura si kure cane yaho Eric biribuze yavukiye akabazo kawe
ntabwo nataba namukeza ndakari iteka ku Burundi no kuri we nyene hanyuma ikibazo nawe mfise agomba kumubaza yaba afise imigambi yuko ubamenye afise azobuzana mu Burundi ko tuzi cyane cyane ariko abukoresha mu mahanga
Erike Wengir plutôt Alex Wengira ntiwakuriki ikiganiro
ibyo bitwatanguye turamaze kubikoresha mu Burundi twaraje mu Burundi ariko nakanatsinda kubera uyu wundi mu aka gashimwe kandi turonse kaduhaye izindi ntege zituma tuzoza tugafata ibyo twatanguye kugira tuvyagure ikindi nashaka kuvuga ko ko numva abantu bose bariko baratelefona aho hirya no hino ikindi navyo rero ndabasavye ndabasavye namwe mwiyumvire n'ikihe namwe mwokora kugira mufashe abandi urumva twese turakuma twibaza yuko dukeneye ibintu bidufasha ariko ikintu naro niyumviriye nabonye ko umuntu wese arafise ico atanga arafise ico ahanura abandi bana rero umunsi twozana ibi bintu cyo nshaka kuguma mwiyumvira ni gute twogira abavolonteri ni gute twofasha kubera ibi bintu kugira bitere imbere cyane birakeneye kwitanga ibi iyo ngenda bikora mfise akazi gakomeye kandi nkorera mu kigo cyanjye cyitwa konig urumva ariko ndategereza kwitanga kubera yuko bikenewe cyane kugira ngo dufashanye nicyo rero nagiye nashaka kubabaza mwiyumvire mbere nk'ubu tuje nk'ungaho muri kenya turi cyangwa muri rirongwe aho mu cibitoke cyangwa mu ruyigi ni gute nawe wovuga ngo twe ko woje ngaha natwe tuzofasha urwaruka turworganize turuhe amakonseye tubwire ibiki n'ibiki nibyo rero nibaze yuko tuguma tugira umutima wo gufashanya umutima wo kwitanga niwo uzotuma ibikorwa tuko turakora bitera imbere mu kanya gatoya
hariho uyundi yitwa simeon sahabo ari yanditse ubutumwa kuri facebook reka tubatumire muze gucisha amaso kuri facebook yacu veho radiyo yacu hari ubutumwa bwinshi bubagenewe muza gusangaho uwitwa simeon sahabo avuze ngo twosaba eric ko yofasha agatanga inyigisho muri kaminuza faculté ya science de l'ingénieur ikenye abigisha mu burundi hari umugambi mufite mufise wo guzokorana n'amakaminuza mu gihugu cy'u burundi ga eric canke mu karere
nta migambi mfise ubu nyene kubera ko nkuko nababariye ndafise akazi ka minsi yose nkora ariko ndibaza ko nzoza muri aka karere cyane cyane ubu unye ko nagize aya mahirwe bakampa akagashimwe ubu unye ndakeneye ko agashimwe ndakerekana cyane mu bihugu byacu ko nakeneye yuko gatanga inyigisho ku bandi inyigisho kandi ni ukwerekana yuko kubona igihugu cyacu nka kurya wumva umuntu yaronse nka medaille d'or muri olympique ataha kugira ngo yereke abantu mu gihugu cyabo yuko kuguha iteka igihugu ni gutanga iteka muri icyo teka ni ukuza mu burundi mu bihugu byacu ngaho hanyuma nkaraba ibindi bintu bashobora gukora ibyo rero umuntu ambajije si byoroshye ariko si ibintu bitari bidashoboka nabyo nyine ibintu byose birashoboka ku bintu biteza imbere ubuhinga bwa none nibyo bintu nihaye ntegereza gukora muri ubu nibyo bintu bikomeye cyane nkora ariko mu buryo ndabukoramo biva muri bizova ku kubera mfite ubuzi bwinshi ibintu bizoze biraza buhoro buhoro yego murakoze cyane twakire na marcel kundi murongo wa telefone marcel ikaze ku ijuru rya amerika
nanjye n'umutumirwa ndamuramukire werega marcel
ndi kigali mu rwanda nk'ibisanzwe ndashaka kuvuga ibintu bibiri kuri uyu muhinga n'utwo dushimye yabonye mu bihe bitandukanye ndashaka icya mbere ndashaka kumushimira icyo nshimira urabona abantu benshi b'abirabura by'umwihariko abirabura bo munsi y'ubutayu bwa sahara hano duherereye iyo bageze nk'iyo mu bihugu by'iburayi bakaronka amahirwe bakiga bakagira ubumenyi usanga bahita batera umugongo ibihugu byabo bavukamo ahubwo bikarangira babaye nk'abashyigikira imitwe cyangwa se imigambwe irwanya ubutegetsi bakomokamo ariko we numvise ko atera inkunga ibijyanye n'amarobo uburyo ashyigikiye umugambi we hano mu karere k'ibiyaga binini ni ikintu cyiza cyane kuba wumenya ibyo atarabyihereranye ariyo mpamvu wenda nanahera ko musaba ndabona ibihugu byacu barimo baraharanira kwigira bati kwihaza muri ibi kwihaza muri ibi ubwo rero nawe ari inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga kandi akaba ari umujeniyeri ukomeye cyane bumva bashobora kurebera hamwe n'amaleta y'inahangaha bakagira kaminuza imwe wenda yo mu karere ariko ivuga ngo yihagije kuri iby'ikoranabuhanga urebye wenda n'urugero nka kigali imaze kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga kubera ibigo bitandukanye hari aho mu ntara y'amajyepfo bari kuhubaka ikigo kizajya cyigisha ibintu bijyanye no gukoresha amadrone ibyo byose n'ikoranabuhanga kandi n'ubuhinga bwa none akaza akaba yaduhereza uwo musanzu noneho ibintu bikarushaho kugenda neza hanyuma ikindi cya kabiri mvugaho nyuma yo kuronka aka gashimwe wenda sinzi niba kaza gaherekejwe n'amafaranga urateganya kubandanya umugambi wawe mu buhe buryo haba mu karere ese kugumiye hirya muri amerika muri rusange urateganya iki ku buryo abantu tukwitezeho iki nyuma yo kuronsa aka gashimwe nk'uko akumirabura wagenze neza wakaronejwe bikagenda kuriya ubu urateganya gukomeza ubuhe buryo bw'ubuzima busanzwe bw'amisi yose kujyanye n'ubuzima urakoze ngaho mu rwanda marcel
marcel ndabashimiye cyane ku ngene unkejeje ibyo wavuze ni byiza turabishima ikintu nashaka kubarira cyane cyane mu rwanda ko mu rwanda niho natangiye kubona ko ibikorwa turiko turakora bi- bi- bizoba bizotera imbere cyane mu rwanda urumva wowe uri i kigali twebwe ibikorwa byacu twabitanguriye i muhanga ntitwabitanguriye i kigali ubu bitangurira ahantu umva si si mu mujyi turabona yuko bishobora gutera imbere kuva n'aho abantu b'i kigali batangura kuza ko dukorana kuva n'uko amashuri hariho nko nk'ishuri rikomeye rya rya universite ryitwa ah, african leadership university riri ngaho onye i kigali abana baho bava mu mu- mu bu- mu karere muri afurika hose kandi abana bize cyane twaragiye turabigisha amarobo turakorana nabo kugira eh, ntuzeye club kugira bace bagenda gufasha amashuri yandi ariko aratangura nibyo nuko nako nababarira bimwe byo kwitanga umva twarakoranye nabo kugira nabo bitange bace batangura amaklabu henshi so ibyo rero wariko uravuga ni ko ni- nico gituma twavuye ku ma- ku tugwi tubiri ku- ku magwi arenga arenga cumi ibyo rero bisaba yuko umuntu akorana n'abantu benshi kino wari wambajije ni uko agashimwe kazana n'amahera oya aka gashimwe nta- ntikazana n'amahera ariko amahera jewe siyo nibaza ko akeneye cyane hakeneye ivyiyumviro hagakeneye na- amakena- amahera arakenewe ariko akenewe ingene abantu bitanga ingene abantu bitanga bakavuga ngo jewe ndafashe ndafise ubu buryo ndabona bijya bintu ko bime- bikenewe we- eh, uburyo je nde- nda- nda- ndabuguhaye Eh, rero kubona aka gashimwe twarakaronse kazo- kara- nk'uku two turavugana na na na n'ijwi rya amerika kugira abandi bariko baratwumviriza babona ibi bikorwa babishimye nibo ko bashobora kuza nabo tukifatanya Ah, eh, twifatana mu mugongo kugira ngo dufate tubandanye ibi bikorwa ibi bikorwa kubera aka gashimwe tuzo- tuzobandanya tubiteza imbere Ah, tuzoguma turondera ah, abo dukorana tuzoguma turondera ah, ah, uburyo umuntu wese ariko aratwumviriza yumva ko afise uburyo ashobora kuduterera nababariye ka ka website kacu arashobora kuja kuri website akadufasha ariko ubu mu- u- iri uwo mwete uzotuma tu- tuguma dutera imbere kandi ariko bizo- bizova ku buryo dukoranye du- turonse mu bu- mu- mu- mu bintu byinshi mu badufasha mu ba- mu ba- mu bo dukorana ah, mu- mu- muri za leta turakorana n'ama- n'amareta ngaho onye muri ibi bihugu byacu Ah, kubera ko imi- ibi bitwo turakora bijyanye n'imigambi y'amareta yo muri aka karere yego murakoze cyane ah, eric kuri izo nyishu mutanze desire uratwihanganira tuba twatebye kuri telefone ikaze ku ijwi rya amerika desire urahari Eh, uherere hega desire sabye desire uherereye hehe yego akabazo kawe mbwa telefone twumva tutumvikana neza
iterambere mbere ashaka kumushimira no kumukeza kuko imibiri yamaze kuronka hanyuma ikibazo kisi ko ibintu bya intelligence artificielle n'iby'amarobo ni ibintu bigiye kuzoheza bigasubirira abantu bigatwa harubuzi hanyuma sinzi na- nabonye ko mwanditse yuko afise yatawe kukigisha mu bana aha mu rwanda no mu burundi ariko nashaka kubaza kubera iki atari ku bantu boba bakuze ba- bafise bafise nko mu bimenyi bya informatike ariko icyo kibazo baba hari uwo yakibazo cy'amazina y'icumi ndagikerana aza kunyiha atangira Eh, nashaka kugira igituma yarahe mu bana ni kubera ubona yuko ikoranabuhanga ngaha muri ibi bihugu byacu byo muri afurika biba biri inyuma abana bashobora gushika Aka- agatelefone kawe agatelefone desire telefone yawe ndumva tutumvikana neza mbwa ikibazo nacumvise wavuze kuri bubanza
oya i kigali i kigali ugira umunsi mwiza ngaho i kigali mu rwanda ego ego um, eh, eric ikibazo ca um, ca desire sinzi ko mwacumvise neza ko telefone ntiyari imeze neza cyane ariko yabaza ati kuki mwahereye mu bakiri bato ntimuje mu bakuze basanzwe bafite ubumenyi hari igituma wishimye mwashimye guhera mu bana n'abakiri bato
igituma nsanguye ku bana yewe nabonye yuko nka kurya nababariye ndiko ndiyumvira jewe jenyene kubona ingene nakuze nkaraba ingene aho nashitse jewe nabaye umu ingenieur par chance donc sinakuze mvuga ngo nshaka kuba umu ingenieur ni ibintu byashitse gutyo ariko utangure ku bana ukabaha ubumenyi ukabaha ubwo ubukundo bw'ubu buhinga bwa none bakura ari bo bonyine bavuga ko bategereza kuba abanjeniyeri rero ndabifata nka kurya abandazi ko abantu bakora twumviriza bakunda ibintu by'umupira uri kuraba nk'ibihugu bifise imikino bakina futuboro imwe twita futuboro bateye imbere cyane nka za argentine cyangwa za za france bajya abakinnyi bose twemera batanguye gukina bafite imyaka mito batangiye kuba ukaca ubigisha kubahatara rero igituma aratangura ahantu hakiri bato nashaka kubaha urwo rukundo rw'ibi bintu kugira ngo bagire ubwoba abantu twe tumaze gukura tukumva robo tugira ubwoba yuko ari ibintu by'ibihangange hari umuntu utanga kumubwira ngo ibintu bisaba ibiharuro cyangwa bizokuba ibiharuro ngo yaje nta giharuro sinzi ibiharuro urumva baramaze kugira iki ingorane y'ingene biyumvira ingene bikomeye ariko utangure ku bana bato nta kintu na kimwe baramenya ushobora kubaha ubwo bushobozi n'ubwenge kandi ingene dukoresha ibyo ubuhinga dukoresha ni ubuntu bumeze nka kurya abana bakoresha amajuwe ni ibintu biri byoroshe bituma babishaka ariko ukaba uri kurabigisha inyigisho ikomeye nicyo gituma rero twebwe twifuje gutangurira ku bana kugira ngo tubahe bimwe bita fondamentale ibintu badashobora kugumana mu buzima bwabo bwose kugira bamenye batavuga ngo jewe ibintu nshobora kubikora mfite imyaka itanu itandatu cumi jewe umunsi bazombarira aho nshaka kugenda je nshaka kuba umuinjeniyeri
yego murakoze cyane twakire na jean d'arc ku yundi murongo wa telefone jean d'arc ikaze ku ijuru rya amerika
yego
narinzi ngo turabye turaronse umupfasoni cyangwa umukobwa none ni mugabo witwa witwa jeanne d'arc oya eh uhungu ni jeanne oh ni jean si jeanne urambabarira yego uherehega jean
ndi bujumbura usanzwe ndi umunyeshuri kuri kaminuza y'uburundi mu gisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi yego akabazo kawe rero ku muhinga eric twagutumiriza ubwo akabazo ashaka kumubaza twe dusanzwe dufite igisata cya ikirera sisiteme zambarwe harimo ibijyanye
turi ko tukumva nabi turi ko tukumva sinzi ko yari kuri kuramwumva we duza ijwi cyane ku ishuri dusanzwe dufite ikibazo igisiriyeri ya sisiteme zambarika harimo ibijyanye n'amarobo ariko hari ingorane nyinshi abanyeshuri baheza atabumenyi bukwiye bafise kubera kubura abahinga no kubura ibikoresho byabigenewe rero nashaka kubaza ko asanzwe ari icyo gisata mbega niyo ushobora gukeya koraborasiyo na kaminuza y'uburundi bakankagira abageni basanzwe biga muri ibyo bisata ikibazo cyanjye ni ibyo
urumva ko bakurondera ari benshi mu karere k'ibiyaga binini sinzi ko uzoba kwira
nabyumvise icyo kintu uvuze burema ni ikintu byiza kandi jya numva ko ari ikintu gishoboka kubera yuko nkuko nababariye nko mu rwanda twaragiye gukorana n'ijya universite nababariye yitwa africa university leadership african leadership university umva rero gukorana na kaminuza y'uburundi ndabyumva kubera yuko tugiye hamwe ntitwabura ibintu duhuza ingorane abantu bakunda kugira bibaza yuko gukorana umuntu ategereza kugira uburyo icya mbere gikomeye ni ibyiyumviro wumva nk'iryo shuri twakoranye twafashije kugira ibyiyumviro twabara mwebwe mwashobora gufata aba bana bakunda robo bagakereya umugwi uwo mugwi duca dutangura kubigisha iby'amarobo kuri dukoresheje zumu hanyuma batararonka n'ibikoresho hanyuma batangura kubikunda bonyine bakagenda bagana ubushakashatsi muri za interineti mu nyuma rero uwo mugwi wabo buhoro buhoro tutangura kubaha ibikoresho rero nibyo nibaza n'izo turavuga yego bafasha gukorana na na na na kaminuza y'ubujumbura y'uburundi tukaraba ingene twatangura ku byumviro ibyumviro bihuje tukaraba ingene tworondera uburyo kugira ngo dufate ibyo byumviro tubishyire mu ngiro yego murakoze twakire na janvier kuri undi murongo wa telefone janvier ikaze ku ijwi rya amerika
nawe cyane muherehega janvier
ari ahari gucumbura akabazo kawe
ngoma n'icumura umucuruzi ubu ubukungu kandi bafite amafaranga muri ibi bihugu by'arabisari
uduze ejo sinzi gituma amatelefone y'ubujumba tuko tumva nabi duze ejo ryawe janvier
mba n'icumura cyane ni umuhinga asanzwe arangura ibikorwa bimwe muri ibi bihugu bigize ibiyaga binini iki kibazo kijyanye n'amarobo akenshi turakunda gushaka kuba twuciza kuko aragisanzwe ndi umujeniyeri gusa nakurikiranye ibijyanye n'inyubako muri kaminuza y'uburundi ariko igihe kinini dukunda gucibwa intege bakavuga yuko ari ubuhinga bisaba ko umuntu akurikirana kuva mu bwana bwiwe akagenda bize ndashaka kubaza mbere gahora hasaga iki kugira ngo umuntu nawe akuze akurikirane ibyo buhinga ubwo buhinga bwiwe bw'amarobo ama ikigira kabiri bashatse kumubaza ku bana umwana ashobora gukurikirana ubwo buhinga kuva ku myaka ingahe kuko biramuga bikagira nivo gushika hanze biga muri kaminuza rero ku buryo ategekanya kuri abo bana azi bashika muri kaminuza bahe amadiplome kugira ngo tumbure nabo babe abahinga nk'uko nabo bari umuhinga murakoze urakoze ugira umunsi mwiza janvier ingahe bujumbura eric akabazo ka utubazo twa janvier bujumbura
ya akambere sinakumvise neza ko numvise aka kabiri akambere ahanini yagarutse ku byo abatandukanye bagiye baravuga y'imigambi ufitiye ku burundi bwabo ibyo ntaco babishaka baraza gusura kumviriza ikiganiro ahubwo ico co kumenya ngo umwana ivyiza yotangura kuvyiga ku myaka y'ingahe abana dutangura kubigisha bafite imyaka itanu kuva ku myaka itanu kandi ibintu dushaka gushira mu buryo umuntu arabyiga gushika ashike no muri kaminuza gushika aheze umwaka wa wa nyuma wa segonderi hanyuma ibintu yari karavuga bijyanye n'amadiplome urumva tugumanye dufashe tukagumana n'abo bana abo tumaze gukorana hari abana tumaze kugumana imyaka tumaze nk'imyaka itatu tubikora abo bana bakurikiye hari ikindi kintu ngira mu kwiyumvira kindi dufite urabona ko jemba muri leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika ziratanga ibintu byita scholarship donc abana bagenda kwiga ino kubera yuko ibi amashuri y'ino aguma nayo nyine akeneye aba enjeniyeri ibihugu byose byiteza imbere arakenera aba enjeniyeri biga ino natwe ubwo turabikeneye mu burundi rero kugira abo bana tuko tukorana nabo bagumanye n'izo porogaramu tukazigumana baragira baragira ubuhinga bukomeye butuma ingene biga mu mashuri bagira ubwenge bubafasha kugira ngo bashobore kwiga muri ari za kaminuza z'iwacu ngaho cyangwa n'izindi kaminuza z'ahandi hose bashobora no kuronka amasikorashipu kubera ubwenge babukuramo nicyo rero ikindi cyiyumviro gikomeye mu buryo two turakora
nuko murakoze twakire na norbert ku yundi murongo wa telefone norbert ikaze ku ijwi rya amerika
ikaze uherereye ga norbe
mu majyaruguru y'u rwanda yego akabazo kawe
ngari na mbere kasimira ijwi rya amerika riba ryabashije kubwira abantu nyine bakavuga ibitekerezo bafite kimwe na eric namwe mbashimira bo mwibaza ni se ni kwigisha abo bana ingengo y'imari babasha kuyibona uko bikwiriye wenda ibintu by'amarobo wenda ko usanga bimwe binahenze babona ubufasha ese n'iyihe ntera bimaze kuzamura kugira ngo wenda abana babe babimenye ese ibihugu byo mu biyaga bigari byitabira ku kihe kigero kugira ngo babashe gukoresha robo abana bakiri batoya icya kane nasorezaho nkavuga ni se urabona abana hari igihe biga bamwe ntibabifate wenda ugasanga ni imbogamizi z'ibikoresho bahura nazo reka wenda nsoreze aho ngaho babasha kubibona
urakoze ugira umunsi mwiza ego eric
ubushobozi n'ingorane ibyo turabizi cyane ni ubugorane ariko igituma rero twe twashyizeho iri shyirahamwe rya sitera ni ukubera ko twifuza yuko tugenda turondera ubushobozi turarondera ubushobozi kandi turakeneye abantu badufasha ariko kuba dufasha ariko icyo twiyumvira cyane ni gufata tukagenda ahantu hose kubera ntidukeneye gusa kugenda ahantu abantu bifise bafise uburyo icyo dukeneye yuko ibi turiko turavuga biza mu rwaruka rwa hariho hose dutegerezwa rero nicyo gituma dushaka ko turonda turonka imfashanyo turonka abadukorana ariko kenshi iyo twumvire gusa ko ibintu bizimvye ibintu bihenze ku kinyarwanda ntidushobora gutangura icyo nshaka icyumviro gikomeye ni uko twebwe dushaka yuko dukurikira aha dushaka gufasha abana bose tukitanga ariko rero kwitanga bisaba ko tubikora turi benshi rero aka gashimwe gatuma kerekana yuko gukora ibi bikorwa witanze bishimirwa ahantu hakomeye cyane rero nkaca ashaka yuko n'abandi bari baratwumviriza bavuga ngo ni gute twafasha eric ni gute twafasha stella iri shyirahamwe ni gute twakwifasha twese tugakoresha tukaraba ingene ibyo eric ariko ariko nacyo tukabikora ibyo rero nicyo cyumviro gikomeye ego turasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya amerika bari mu bihugu bya kongo na tanzania bari barungitse amanimero yabo ya telefone amatelefone ntariko aracamwo mu kanya turasozera ikiganiro ariko turafise anasta ku murongo wa telefone anasta ubaze ikibazo mu masogonda make kugira ngo duhave dusezera eric mu minota itatu
ego nako tukeneye kurwana kandi kurwana intambwe nyaruguru nyinshi kaminuza y'u rwanda ikibazo rinangize nari ndi mu rwanda
atwihanganire ndumva aka telefone kiwe katariko tutariko turatwumva Eric nuko rero ni benshi barungitse amanimero yabo turabasaba imbabazi barenga ijana na mirongo umunani na ntibyari gushoboka ko tubakira bose muri kino kiganiro ariko mutwemere ko nimwaza gutora agashimwe muri Baltimore mu mwaka uza muzotugendera ku ijuru rya Amerika tugasura tukabayagisha mukishyura ibibazo mutashoboye kwishyura uno munsi
ego mende bashimiye cyane kubona mwaduhaye iki cyicaro urumva tuzogaruka tubandanye iki kiyago ego hanyuma akajambo kanyuma rero ubwiye abatwumvirije n'abandi bataronse amahirwe yo kukuvugisha bari babyipfuje akajambo ka mbere nshaka kubwira abantu ni ukubwira ko dutegerezwa gufata ubuhinga bwa none yuko ariko kazoza niko kazoza ko muri mu karere kacu niko kazoza ko ku isi rero kwitanga kugira ngo twitange dufashanye dufashe urwaruka nibyo bizotuma dutera imbere ibyo rero ni ibintu nizigiye kandi ibyo n'aka gashimwe kaje kwerekana yuko dushimira abantu bariko barafasha guteza imbere ubuhinga bwa none yego nuko eric biri buze mwakoze cyane rwose kwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika tukibutsa ko muri murundi mufise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro no mwanya muri umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusange mu kigo koning caha muri amerika mwaratsindiye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani agashimwe karonka umwirabure yakoze ibidashikirwa mu buhinga bwa none n'ubu murasura murakaronka nka gashimikiye ku byo mwakoze mu bibano bitandukanye mu rwanda mu burundi no muri amerika turabakeje kuri ubwo bushimwe ejo ijwi rya amerika niryongera kubi turabwira ngo mutuyagishe muzotwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi ego ego turabashimiye ego abandi dushimiye inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ni mwebwe mwariko mutwumviriza muri ku mpera zine z'isi mwakoze kudutega abiri abatwandikiye muri benshi mutashoboye ku ronka amahirwe yo kuvugisha Eric no kumubaza ibibazo tuzongera tumugarukane ikindi gihe kugira ngo tunoganze ivya kino kiyago mu vy'ubuhinga bwa none kuri mikro yari Diane Ninahazwe muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi yacu abashikire atankomanzi ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu makuru ari imbere azuba ari igihe cy'isaha cumi na zibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye dusamirana ko ijyane no ku isi